iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye bucya mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura igisoro naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe bamwe mu barundi b'impunzi mu nkambi za nduta na nyarugusu muri tanzania bavuga ko amabi bahura nayo yiyongereye cyane muri aya mezi atatu ashize ariko barimo abatarifuza gutahuka abantu turi hano bamwe bamwe bifuza guhunguka abandi tukifuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye nka jewe mwumva ndimo mvugira hano jewe nta bintu vyo gutaha bindimo na, na gatoya hariho nk'uwahunze agatoteza hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwaribamo yewe nanjye numva yuko kubera ntaho ndashaka mu rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko hari aho abayoboke baryo bagiye babangamirwa mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza naho abarwana muri sudani bari mu mishyikirano i geneve mu busuwisi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane turahera ku yo hirya no hino ku isi na diane ninahazwe ikaze muri kumwe na thomas kamirindi
amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa afurika aho ubushikiranganji bujejwe intara yo hagati muri niger bwategetse ko ibisata bibarizwamo ivyo kurondera inkozi z'ikibi bimera amagabo ni nyuma y'uko ku mugoroba w'ejo kuwa kane bamwe mu manyororo bapfungiwe mu ibohero ryitwa kutukale batorotse iryo bohero riri mu yacungerewe cane muri niger ripfungiwemo inkozi z'ikibi zitandukanye muri zo harimwo abari mu mirwi yitiri idini rya kisilamu muri yo harimwo iyishimikiye kuri al qaida na islamic state yo mu bihugu bihugu bitandukanye vyo muri afurika yo mu burengero harimo kandi abakekwa kuba mu murwi wa boko haram ubutegetsi bwa niger ntibwigeze butangaza igitigiri c'abanyororo batorotse uko bangana bwaciye amara butegeka amasaha ntarengwa ko abanyagihugu bose bo mu karere gaherereyemo iryo bohero babwirizwa kuba bashikiye ko mu mihana yabo bamwe mu banyororo bo muri iryo bohero rya kutukare batorotse inyuma yaho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu no mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda hari abandi bari baragerageje gutoroka ariko bikanka iryo bohero rikaba riherereye ku birometero mirongo itanu y'umurwa mukuru wa niger niyami tukiri ku makuru avugwa ku mugabane wa afurika impande zitandukanye zegwa n'ikibazo c'intambara ya sudani zaraye zitanguye ibiganiro bigamije kuraba ingene hoboneka agahengwe n'umuti urama wa politike ku kibazo c'umutekano muri sudani ivyo biganiro biriko bibera i geneve ku murwa mukuru w'ubusuwise umwe mu bajeje gutanga amakuru amakuru mu ishami mpuzamakungu onu yatangaje ko ibiganiro vyo kuri sudani biza kandi kuvugirwamwo ingene abakorera ibikorwa vy'ubutabazi muri ico gihugu bokoroherezwa mu kazi kabo kugira ngo imfashanyo zishikira abanyagihugu vyoroshe abasivili nabo bakingirwe bifatika muri ivyo biganiro abasirikare bafise ubutegetsi bwa sudani no mugwi wa gisirikare rsf ushaka kuja ku butegetsi ntibaza kuganira imbona nkubone baza kuba bahagarariye bahagarariwe n'abahuza babo linda thomas greenfield aserukira amerika muri onu akaba yabwiye televiziyo nyamerika cbs news ko tom intumwa idasanzwe ya amerika muri sudani ari mu bitabiriye ibiganiro vyo kuri ino nshuro ni ibiganiro vyatumwe ko n'intumwa idasanzwe ya onu muri sudani yitwa hamtam lamam akomoka muri algerie ibiganiro nk'ibi kuri sudani vyaheruka kuba mu mwaka uheze vyabereye muri arabiya saudite vyari bifashwe mu mugongo na amerika hamwe na arabiya sawudite nyene ntaco vyatanze ariko intambara y'impande zibiri za gisirikare muri sudani tukibutsa ko yadutse mu kwezi kwa kane ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu imaze kwangaza abagera ku miliyoni icumi impande zitandukanye zikagabisha zivuga ko ikigoyi yateye n'injyane zishingiye ku moko atagikozwe bizobandanya kwiyongera tukivuga rero ku vy'ibiganiro hagati y'impande ziri mu ntambara abategetsi ba israel nabo batangaje ko bazorungika intumwa zabo muri misiri mu biganiro by'ibanze bitegura amasezerano yo gutanga agahengwe mu ntara ya gaza abahuza muri ivyo biganiro bahagarariye amerika misiri na qatar bari bamaze iminsi baca ku biti no ku mabuye kugira ngo haboneke agahengwe k'amahoro mu ntambara umurwi wa hamas uhanganyemo na israel bimwe mu bimenyeshamakuru birimo mpuzamakungu aha bikemeza ko amasezerano y'agahengwe k'intambara hagati y'izo mpande zibiri ashobora kuzoboneka vuba ku bw'ivyo bimenyeshamakuru umugwi wa hamas woba waremeye ko kugira haboneka amasezerano y'amahoro israel itabwirijwe kubanza kwemera guhagarika burundu intambara mu ntara ya gaza ubwa mbere muribuka ko hamas yavuga ko kugira haboneka amasezerano y'amahoro israel yabwirizwa gutomora ko ishize ibigwanisho hasi cane cane muri gaza umugwi hamas amerika ifata nk'uw'iterabwoba ukaba wasavye nawo ushimitse ko abahuza mu biganiro buhagarikira intambwe zose zishikana ku masezerano y'agahengwe gushika ashizwe ko umukono uwo murwi wemera ko bigenza uku nawo uzoca utanga imbohe zose za israel wafashe igihe gihe utera ico gihugu mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uheze ku rundi ruhande ariko umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu avuga ko ata masezerano igihugu ciwe kizosinya agitegeka guhagarika ibikorwa vyaco vya gisirikare igihe cose kitazoba kirazimanganya hamas ibiganiro hagati ya hamas na israel bisubiriye gutangura mu gihe urugamba rushushe mu ntara ya gaza israel no musi yasohoye itangazo risaba abasivile kwihutira kuva hagati na hagati mu ntara ya gaza igice israel imaze iminsi igabamwo ibitero onu nayo yatabarije abasivili bari muri ako gace ivuga ko babwirizwa gukingirwa uburusiya bwaraye bushize madamu yuliana alvanaya ku rutonde rw'abantu bakora iterabwoba n'intagondwa yulia ni umupfakazi wa alexi nalvani atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu akaba yaguye mu ibohero mu kwezi kwa kabiri uno mwaka uburusiya bushize madamu yuliya ku rutonde rw'abantu bagirizwa iterabwoba n'ubutagondwa inyuma yaho ku munsi wa kabiri w'ino ndwi ico gihugu camusohoreye umutahe wo kumuhagarika umutahe wo kumuhagarika wanditse ko yagirizwa ivyaha birimwo ukuba mu migwi y'intagondwa n'iterabwoba ingingo yo kumuhagarika yasomewe muri sentare y'i mosco ku murwa mukuru w'uburusiya atahari ntasanzwe aba mu burusiya kuko ari mu buhungiro n'agahemo kenshi kila yamashi yahoze avugira alexei nalvani yanditse ku rubuga rwa x ati mbega ibintu vyihuse vyerekana ko navanaya ariko akora ivyiza gusa uyu kira nawe nyene mwomenya ko ari mu buhungiro yulian alvanaya tuributsa ko yarahiye akarengwa ko ategerezwa kuzokorera mu ngata umugabo wiwe alexei nalvani mu rugamba rwo kudatinya kwerekana ibitagenda neza ku butegetsi bw'uburusiya kuva umugabo wiwe yitavye imana yumvikana kenshi avuga nabi ubutegetsi bw'uburusiya burusiya amashirahamwe yiwe yose yarahagaritswe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yagirizwa gukora ibikorwa vy'iterabwoba abenshi mu bakoranye nawe vya hagufi baraciriwe imanza zirimo iz'umunyororo uremereye amakenga y'uko umugabo wiwe alexei nalvani yishwe n'ubutegetsi bw'uburusiya yarwanya atihisha ni menshi ku mpande zitandukanye zirimo n'izo mu makungu imbere y'uko apfungwa alexei nalvani muribuka ko yigeze kurya ishano rikaze yavuze yemeza ko yahawe n'ubutegetsi bwa perezida w'uburusiya vladimir putin hama mu nyuma aja kuryivuriza mu budagi amaze gukira yaciye yihutira gusubira mu burusiya guhangana n'abategeka ico gihugu ari nako guhava cagwa mu munyororo inyuma yo kuwutabwamwo
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi amashyaka ya politiki atandukanye yatangiye kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite azaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu n'uw'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi ni inkuru tubaza Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda imwe mu migambwe twaganiriye irimwo apdr urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe mu burundi fpi umuvukano w'abarundi b'ineza hamwe n'umugambwe w'abadasigana iprona honorable olivier nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana iprona avugana n'ijwi ry'amerika yatubwiye imigabo n'imigambi mishasha izoshigwa imbere irimwo kurwanya inzara n'ubushomeri byiganje muri iki gihe mu burundi mu gushiraho ibizotuma ubutunzi bwiyongera ubutungane bugakora neza ndetse na kamwana wa mama mu gutanga ubuzi bikigizwa inyuma hamwe no guhungura abarundi bahungiye hirya no hino n'ibindi ikindi amenyesha ko uwo mugambwe uzoshira imbere ni ukunagura imigenderanire n'ayandi makungu amahoro n'umutekano mu bya politike bikomera demokarasi ikomera abarundi bagashobora bakishira bakizana na cane cane tukumva ko umuntu ari mu gihugu c'amavukiro agashikiriza iciyumviro atawumuraba igitsure ubutungane bugakora ukuri kwamye tukagwanya kampinga yanje ubutari mu mugambi uri ku butegetsi ugasanga urabuze akazi wari ufise ubwenge abarundi basubirane kuko igihugu iyo abantu batari hamwe abantu bahunze bashobore kumva ko nabo botaha baterere nawe nyene n'umugambi ukomeye mu mugambwe ijwi ry'amerika ryavuganye kandi n'uwurongoye umugambwe fpi fraternite de patriote ineza francis rohero nawe avuga ko mu mugambwe wabo bifuza ko umurundi wese agira ijambo kandi akamenya uburenganzira bwiwe n'inyuma y'amatora ico dushaka kuzana gishasha ni ukumvisha abantu yuko umurundi wese ahari igihe cose tudafise vision mu kirundi bashobora kuvuga ngo nimbono ishobora gutuma turema ubutunzi bw'iki gihugu abantu bose bakaronka ico bipfuza mu butandukane bwabo ntaco bizomara ngo nuko batoye naka francis rohero asanzwe yari yaranitoreje ku mwanya wa perezida wigenga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ndetse akaba yarananonosoye ibijanye n'ubutunzi avuga ko bazoshira imbere politike yo gukorera ku mugaragaro haba mu mafaranga leta ikoresha muri ibi na biriya kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bumere neza ubwa mbere ni ukwerekana ingene haba ico bita investissement muri monde rural mu banyagihugu ingene amahera y'igihugu akoreshwa uno munsi turerekana ingene amahera ya leta menshi usanga mu mabije aguma aduga uno munsi tugeze ku miliyaridi ibihumbi bitanu vy'amahera y'amarundi ya bije vyerekana ingene ayarenga mirongo indwi aguma akoreshwa gusa mu vyo bita fonctionnement mu mu fonctionnement ya leta gusumba kwemvestisa kugira ngo abantu bashobore kubaho neza twanavuganye na gabriel banza witonde arongoye umugambwe apdr ugiye kwitabira amatora ku nshuro ya kabiri kuva utanguye gukora avuga ko nawe witeguriye amatora yimirije mu burundi aho asaba abarundi kuzotora imigabo n'imigambi izobagirira akamaro kuruta gutora umugambwe ubu mbere muri aya matora bukurikirana neza imigambi y'imigambi itandukanye bagatora imigambi irashe imigambi izobagirira akamaro eh, hakunigana ku gutora yababaye ibita nk'ibiriya ku kijanye n'ibibazo bihanze uburundi bishobora kuba ikibazo mu gihe c'amatora francis rohero avuga ko abarundi bakwiye kumenya ko ibibazo bitaronkera inyishu rimwe ahubwo hari inzira bicamwo bityo bakwiye gutekana bakazotora neza gutekana no kudashaka kwibaza yuko vyose bitorerwa inyishu mu kanya gatonyi amatora za si azotora inyishu ibi biriko biraba vyose iyo migambwe ivuga ko iruhande y'uko yiteguriye kwitabira amatora ariko ifise imbogamizi ku mafaranga menshi isabwe kugira ngo yemererwe kwitabira amatora kandi abarundi bari mu bukene budasanzwe aho ku mwanya w'umukuru w'igihugu ayo mafaranga yavuye ku miliyoni mirongo itatu ajanwa ku mafaranga miliyoni ijana mu gihe c'amatora abakenyezi n'abigeme bashishikarizwa n'iyo migambwe kwitegura kwitabira amatora yimirije kuko ari nabo benshi mu gihugu bityo iyo badatoye bituma hari amahirwe atakara ku benegihugu no kuri abo mu bijanye n'iterambere umugambwe apdr wemerewe gukora ku mugaragaro mu burundi ku igenekerezo rya kane ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu umugambwe fpi nawo wemerewe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni ukuvuga ko umaze amezi atandatu gusa utanguye gukora ku mugaragaro ni mu gihe umugambwe w'abadasigana iprona watanguye gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'umunani uza kwemererwa gukora ku mugaragaro itariki indwi z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu kugeza ubu imigambwe yemerewe gukorera mu gihugu c'u Burundi ndetse yemerewe no kwitabira amatora igera kuri mirongo itatu n'itandatu amatora mu gihugu c'u Burundi ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hamwe no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'ay'abakuru b'imitumba abeje inama ba komine hamwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka naho ayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ni ay'umukuru w'igihugu thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali mu gihe mu burundi bazatora umukuru w'igihugu n'abadepite mu mwaka utaha no mu bihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi abaturage b'u rwanda bo bazakora bene aya matora yombi mu cyumweru gitaha umwe mu bakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika frank habineza avuga ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije green party ayoboye ryaregeye komisiyo y'igihugu y'amatora ibibazo by'ihohoterwa ryemeza ko abayoboke baryo bahuye nabyo mu gihe cyo kwiyamamaza asumita kabuye duteguriye inkuru irambuye mu kiganiro y'itangazamakuru kuri wa kane mukandida habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izi ngorane aya matora ntabahuriye n'ayo babayemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuko kuri ubu asanga harabayemo kwisanzura kugeza ku munsi w'ejo tumaze kugera mu turere makumyabiri na dutandatu muri utwo turere twose twakiriwe neza uretse mu karere ka ngoma na rurindo aho twahuye n'ibibazo muri ngoma ho abayobozi bemereye ko politiki cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye mu politiki itandukanye ni ukuvuga ngo icyo gihe byaratuvangiye cyane ingoma twarigaragaje na rurindo naho bakoze bisa nk'ibyo bafungisha n'amaduka ahantu hose abantu bose kujya ahandi umuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ko ibibazo bagiriye mu turere tubiri twa Ngoma na Rurindo babigejeje kuri komisiyo y'igihugu y'amatora twashatse kumenya iki komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party tuvugana n'umuyobozi w'iyi komisiyo madamu Gasenzigwa Oda atubwira ko aza kudusubiza ko yari mu nama gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefone y'igendanwa muri iki kiganiro n'abanyamakuru frank habineza yabajijwe icyo avuga ku bavuga ko ishyaka rye riri mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi rya fpr inkotanyi n'uburakari bwinshi yateye ibyatsi abavuga ibyo agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda abantu twaba twavuze kuva tutangira ko ishyaka rya opozisiyo tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri egizire ngewe ni ikimenyetso nagiye mu buhunzi bwa kabiri navukiye mu buhungiro mbuze nza no mu gihugu cyanjye ndangire nsubira no mu buhungiro inshuro ebyiri ibyo byose wabikora uvuga ngo ngo urifite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda tugeze no mu nteko batubuje kuvuga abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabirukana no mu nteko muzatakaza umugati twabwo tuza ngo twaje mu nteko gukorera imigati ntabwo byarekeye aho twakomeje duhangana n'ibyo bibazo yewe na za komite ya disipurine twazigiyemo niba n'umutabizi nawe ukabibabwira n'igihe ejo bundi mvuga kuri impunzi zo mu bwongereza byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko ubwo se muramuzi iyo tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tutangaze tuvugira abanyarwanda mu turere amaze kunyuramo yiyamamaza mukandida wa green party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo ko azagabanya inyungu z'amabanki kandi ko azaha abaturage ibiryo bihagije avugurura ubuhinzi umuyobozi wa green party avuga ko mu byo yizeza abaturage hari ibyo ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka itandatu rimaze mu nteko ishinga amategeko ariho ahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora iyo twiyamamaza ntabwo tujya kuri site gusa ko naho duciye twiyamamaza ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka itandatu tumaze mu nteko ishinga amategeko aho twavuze ibintu byinshi twahuye tuzakora bigakorwa leta ikabyemera bigakoreka kuri abaturage ubu dufitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda nibyo tubizeza babona ko bizakunda nkavuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo ni nke cyane kurusha ibyiza twabonye tukaba dufite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza ari abadepite baziyongera ko nabivugaga nibura bagere kuri makumyabiri ndetse na perezidansi ndumva tuyifiteho turimo kwifatishaho intoki kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana twashatse kumenya icyo abakurikirana hafi politiki y'u rwanda bavuga kuri uku gutsinda kwa green party twegera dr bukanani ismaili atubwira uko wabibona tugiye ku mukandida nka green party habineza frank murabizi ko nawe sibwo bwa mbere mu mwaka bibiri na cumi na karindwi ari mu bakandida batatu n'ubundi bari biyamamaje aha rero urabona ko ubu ngubu noneho mu bihumbi makumyabiri makumyabiri na kane uburyo agenda yiyamamaza urabona ko yahinduye imvugo yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho kuko nawe ni umwe muri icyo gihe umaze kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage babo bamuri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye aho wenda bamwe bagiye bamubaza batese dr frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka akavuga ko yabona amajwi ageze kuri mirongo itanu n'atanu cyangwa se ku cya kabiri ukurikije n'uko yabonye amajwi muri bibiri na cumi na karindwi ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma mu matora y'ubushize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ishyaka green party ryari ryagize amajwi ze n'ibice bine ku ijana ugereranije n'abaturage bagera hafi kuri miliyoni zirindwi bari biyandikije kuzatora icyo gihe usanga yaratowe n'abagera ku bihumbi makumyabiri n'umunani asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe w'inyeshyamba M23 na guverinoma ntibemeye ibyo onu yabasabye byo gutanga agahenge ahubwo imirwano yarubuye muri teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru jimmy shukurande bakomera aratubwira uko byifashe iyi mirwano yubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa hatanzwe agahenge k'ibyumweru bibiri byari byatanzwe n'ako kanama kawuni gashinzwe umutekano abaturage bahunze imirwano sosiyete sivile ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bo muri teritwari ya masisi bavuga ko iyo mirwano yubuye mu gihe ubufasha burambuye butaragera kuri izo mpunzi iyo mirwano yatangiye kuva mu masaha ya mu gitondo muri lokalite ya bibwa nyange muri sheferi ya bahunde mu teritwari ya masisi aho faridesi na m makumyabiri na gatatu batanaga mu mitwe kugeza amasaha y'umugoroba nk'uko byemezwa n'amasoko atandukanye y'ijwi ry'amerika arimo na sosiyete sivile yo muri teritwari ya masisi onu yafashe icyemezo cyo gusaba impande zombi guhagarika imirwano nyuma y'uko impunzi zari zimaze kuba nyinshi mu bice bitandukanye byo mu ntara ya kivu ya ruguru cyane harimo kubera imirwano aho twavuga nka teritwari ya rubero muri lokalite za kanyabayonga miriki kayina kirumba n'utundi duce dutandukanye ku iyo teritware ubu twamaze kwigarurirwa na m makumyabiri na gatatu nyuma y'imirwano yarangije hafi ukwezi kuva ubwo m makumyabiri na gatatu yageragezaga kwinjira muri teritwari ya rubero inyuriye rucuru ariko bikarangira ihafashe icyo gihe hcr yatangaje ko impunzi zavaga rucuru ya rubero zanganaga n'ibihumbi mirongo itatu n'umunani cyane ko ubwo izo mpunzi zageraga muri rubero zahasanze izindi nazo zigera ku bihumbi mirongo itatu abo banyekongo bose birundiye hamwe amashyirahamwe ntiyabonye uko abagezaho ubufasha kubera ko imirwano yari ikataje cyane inzira zigafungwa kuri oni guhagarika imirwano cyagombye kuba igisubizo gikomeye cyane nubwo ubufasha butari kuba bwinshi ariko byibuze izo mpunzi zose n'izo muri teritwari ya mazisi rucuru hagati na nyiragongo yewe n'izo mu mujyi wa goma zagombye kugerwaho n'ubwo bufasha abanyapolitiki bo muri teritwari ya rucuru na masisi bo bavuga ko kubura kw'iyo mirwano bigaragaza ko impande zombi zidafite ubushake bwo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo cyane no gufasha abaturage bahunze gusubira mu byabo cyangwa se abari mu nkambi z'impunzi kubona ubufasha uyu ni bwana donatien kibuya kahima umwe muri bo wavuganye n'ijwi ry'amerika bari gutuma abaturage bacu bahura n'ibibazo bitandukanye kandi nta n'ubufasha bafite kandi kuva ubwo yari yemeye ko habaho ako gahenge byagombye gufasha cyane ariko ubu ngubu kuba imirwano yubuye bigiye kubashyira mu kaga cyane kandi ni ikibazo gikomeye kurusha ibindi aba baturage bagiye guhura nabyo niyo mpamvu dusaba ko hagira igikorwa vuba na bwangu kugira ngo iyo mirwano nayo irangire nuko bagaha umwanya ku gahenge katanzwe na oni abaharanira uburenganzira bwa muntu bo babona ko kuba habayeho imirwano muri iki gihe cy'agahenge cyasabwe na onu ari ukutubahiriza uburenganzira bw'impunzi bwana mafaralik wo mu ishyirahamwe agison pour la republique rikorera muri teritwari ya rucuru we asaba leta kuba maso ingabo zacu haba faridese ndetse n'izindi serivisi zose zishinzwe umutekano zigomba kuba maso cyane kubera ko aka gahenge gatangiye kuzamo imirwano ibyo tubona ko ari ukutubahiriza uburenganzira bw'impunzi cyane muri iki gihe ho bari bakeneye ubufasha oni yamaze kubyemera ku impande zihanganye ntizirabyiyumvisha na gato bisobanura ko rero guverinoma ya kongo igomba kuba maso cyane impande zombi faridesi na m makumyabiri na gatatu ziraterana utwatsi kuwaba atubahirije ubusabe bwa oni kuri iyi nshuro faridesi ivuga ko m makumyabiri na gatatu ariyo yabanje gutera ibirindiro byayo mu bice bitandukanye bya teritwari ya masisi m makumyabiri na gatatu nayo igashinja faridesi gushyira imbere imitwe y'abazalendo mu kubatera nayo ikabaza inyuma ifatanyije na sadek abinyujije ku rubuga rwe rwa x lawrence kanyuka umuvugizi wa politiki wa m makumyabiri na gatatu yumvikanishije ko m makumyabiri na gatatu yubahiriza ku gahenge nk'uko byasabwe na onu ariko ko faridese ariyo itubahiriza icyo cyemezo kuva cyatangira gushyirwa mu bikorwa nubwo bimeze bityo abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo baranenga icyemezo cya onu ikintu nka treve cyashyizweho na nasiyo zini twe ku ruhande rwacu ntabwo ari ikintu cyatunejeje kuko urakivuga ibya treve nibwo eh, za renforcema za aduyi ari M23 nyine zakomeje kwiyongera mu duce twa Gicanga mu duce twa Kibumba hariya za Gitotoma amamodoka y'amafuso apakije ab- yakomeje kwisuka mu gihe Etazini yari yavuze ko hagomba kubaho treve eh, kuko impunzi zabuze ibyo kurya amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi yo abona ko kuba habayeho ihagarikwa ry'imirwano nta nyungu impunzi zibifitemo ahubwo ko ari umwanya wo kongera imbaraga ku mpande zombi zihanganye mu gutegura imirwano ikaze niko bwana Wilson Twitegure umunyapolitiki wo mu ishyaka Ensemble pour la République rya bwana Moise Katumbi yabwijwe ry'Amerika iyi treve yo leta zunze ubumwe za amerika yasabye inyuriye ku kanama k'amahoro ku isi kawoni ntabwo twebwe tubibona nk'inyungu y'abantu babiri bari kurwana kubera nibo bagombwa kubisaba leta swate yagombwa gusaba iyo treve humanitaire nangwa M23 igasaba iyo treve ya humani- humanitaire ya treve humanitaire ntabwo ariyo yagombwa gutuma badafasha impunzi kubera hano muri goma dukikijwe n'inkambi z'impunzi nyinshi none si intambara niyo yatumye tabafasha iyi treve ari sitarateji iturutse ku bantu basabye iriya treve kugira impande zishamiranye zitegura intambara zikomeye mu cyumweru gishize oni yasabye impande zombi zihanganye guhagarika imirwano kugira ngo amashyirahamwe y'abagira neza abashe kugeza ubufasha bukwiye ku mpunzi ziri mu bice bitandukanye jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma jemi shukurani bakomera urakoze kuri iyo nkuru noneho tugiye muri tanzania abarundi bahunguka bava mu nkambi z'impunzi za nduta na nyarugusu bariyongereye cyane mu mezi atatu ashize abarenga ibihumbi bibiri na magana atatu batahuka buri kwezi ariko hari n'abandi batarashaka gusubira mu gihugu kavukire cyabo baganiriye na james jovin nka twebwe abantu turi hano bamwe bamwe bipfuza guhunguka abandi tukipfuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye nka jewe mva ndi mu mvugira hano jewe nta bintu byo gutaha bindimo na, na gatoya sinshobora numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mu- mu- mudufasha nyene nk'uko byari bisanzwe ku ruhande rw'abazotaha nabo baka- bagashika hariya bakaba bakabafata neza uko bisanzwe hariho nk'uwahunze agatoteza hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwari bamwe yewe nanjye numva yuko kubera ntaho ndashaka ntabwo ndashaka gutaha kuko icyo nabonye nari narabonye n'ubu rero ntacyo nshaka mfise akana kanjye k'agahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye ndagasabira amahoro ko kokwiga kakaronka nkaka- kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nkaca ndakabura sinoba mpombye impunzi ziri mu nkambi ya nduta zifuza gutaha bamwe bamwe bifuza gutaha bagataha amashyirahamwe amwe amwe abona yobafasha akabafasha bakihungukira mu burundi nk'uko byari bisanzwe nyine bagomba kwitahira hama impunzi nazo zizosigara mu gihugu cya tanzania ba- bagume bazifasha nk'uko byari bisanzwe aho kweri jyewe ndasabira neza uburundi ko bwokumerera neza mugari nanjye leta ya tanzaniya ikabiramayeho mba ndibereyeho ko nta ndaronka ntaha ariko twebwe ntitwifuza yuko umengo hariho umuntu yozova nka burundi hagize ibi- ibi- ibihinduka ngo adusange hano oya kuko hariho abantu benshi baza bahu- bazanwa n'ibintu byo gukinisha mwebwe umuvyeyi wuweni kaza umenga baje kubaderanja bijya bintu biratubabaza natwe rero tugomba kwisigarira ngaha leta ya tanzaniya ikadufata neza ikaduha uburaro n'uburamuko ikadufasha nk'uko bikwiye bishobotse bakatwunguruza bakaturabira ahandi hantu tujya kuko no mu burundi baradusanga ngaha kutwiciraho ibyo nibyo nagomba yuko yuwene yodufasha hanyuma rero amahoro tukayaronka ba- twebwe tugomba kuguma ngaha turimo turatera tunasaza abarimavu ngaha turabafise cane cane abarimavu nibo batugora guhungisha iyo intambara iteye twasaba rero nk'ubu ko twamaze gusimba batwereke ikibanza nyamukuru twicaramo hama twigumire mu buhungiro nta kundi ni nk'uko yuweni nk'uko ibandanya idufashiriza ngaha iyo bandanya ifasha abo bariko barahunguka nabo mu burundi na cyane cyane urabona nko kuba ushitse mu, mu gihugu wari umaze nk'imyaka itanu wari inyuma yacu ubuzima bwaho ni gutangura bushasha ico rero tukagisaba yuweni yuko iyo bandanya ibafashiriza mu burundi baba bagiye natwe twaba dusigaye ngaha natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yoba iri ngaha hafi yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha nagiyeho ikintu nosaba nosaba leta ya tanzaniya ko yogoma ikaduha uburaro twebwe tudafise iyo duhunguka tuzoja tumeze nk'uko tutahafise kandi nta naho dufise nyene nitwumva mm, oya, ahubwo bazona twungurutsa jewe sinifuza no gusubirayo byashaka ko banyunguruza nkabona aka- akana kanjye ko kateye imbere kakajya imbere nkabona ko kazongerera akamaro kubera ndagafise ari kamwe yuwe ni nayo igumi dufashe idufate mu mugongo kuko nta handi dufise tujya tuzoguma mu maboko ya UN na leta ya Tanzania twebwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu ariko ntitwifuza gusubira hariya makiya gihugu dusaba yuko na twebwe twaba dusigaye hano mudufashe uko bikwiye mukaba mu- mukadufasha nk'uko byari bisanzwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda naha banywanyi bacu amakuru yo muri uyu mwanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko muri ba mudatenguha maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama